bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duheruka na senzage amaze kubwira kankindi ko bivugwa ko yonsa umwana yabyaranye na paturo we ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
mukama ndakumva senzage urabona uko nje gutangira akazi ariko mu by'ukuri uyu munsi nararanye gahunda ya bosi ko nihacya ari bunume gushaka imbuto y'imyumbati tuzatera
ese wa mugabo we ko numvise noneho muri iyi minsi ngo gushaka imbuto ni ugushishoza ra bivuga se urabizi mukama aha ntabyumvise wageze ngo se ni bya bindi umuntu yapfaga kuraruza ibiti by'imyumbati aho yiboneye hose ngo agiye gutera kirazira kirazira aha kirazira gusa si ahubwo ko kiziririza aha imbuto ni ukuyikura ahantu hizewe da kandi nabwo ukagenzurana ubushishozi ko nta burwayi imbuto ifite yego mwana gusa ureba buri giti none cyangwa ntiwumvise indwara ya kabore yiraye mu myumbati akwiriye mvuna amahita y'imburagatsini mana yavuye kuko ashaka gusuzuma gato erega sharu bayiza yahoze anyereka muri wa murima w'ibiti byarwaye asawe ugasanga amababi yazanyeho amabara yenda kumuhondo aha burya rero nuko utitegereje noneho ku gihimba usanga igiti kimeze nk'icyakubiswe n'inkuba neza neza neza gifite ibisebe guhera hejuru kuma no kugana hasi ugasanga cyuzuye amaga ntabyihorera narabibonye ibihombo biri hariya igihombo rwose maze no kuyumwumba ataranyereka mbona watangiye kubora uhereye imbere mu mutima wawo nuko aha ntibyoroshye wa mubyeyi we ahubwo reka ngende mbona na patura mbwire numvise icyo kintu agikomeyeho kankindi nawe yambwiye yuko ngo adahitira hano eee siyo mpamvu se ari kukubwira ibyo byose ko ari wowe ugiye kuhasigara ucungana n'abakozi aha nanjye numva mugiye kunzamura mu ntera da yego nyine reka mukamara ntukisuzugure ni ukuri kw'imana ndakwemera cyane burya urasubona kankindi kurusha iki hakurusha kumenya akazi ntukisuzugure ariko senda nzi ko nyibukije ikintu ni iki se mukamba ntabwo wigeze undangiriza inkuru ya kankindi na paturi wa munsi wari utangiye kubimbwira ko ngo hari ukuntu bimeze ariko mukamana ukunda inkuru aha yibwirira ariko we ntubona ukuntu abakozi baba bashinze amatwi boshye ingurube y'itungura ngaho twigire hariya hirya ari kumbwira
halo waramutse mariti waramutse sheri umeze ute serisi ndaho mariti ubu ndiho ndajya ku ishuri ariko usigaye ukunda ishuri kurusha uko ikayi ikunda ikaramu
najyane se mariti ngomba kwiga nyine nibwo buzima kunzindukiye se wandose
nkurota se shamba nasinziriye ko ntaraye ngutekereza bukankeraho
gusa nturi kubonera amashiki mariti
ni ukuri nzarahi reka buriya mba nagukumbuye
ejo byananiye kuza ariko uyu munsi ndagusura
kuza se wiruka ntituganire
uyu munsi amasomo ya nyuma ya saa sita ndayakwepfa kuko nawe mwarimu utagira icyo yitaho hanyuma nze ngusure bitinde ngaho se sharisi urasanga nakugura shokora y'umweru sha urakoze ndaza natyaje amenyo yo kuyishihura
nakubwira kuko mukanya njya kureba bose reka mbanze nkubwire iby'akazi ko gutegura uyu murima tuzahingamo imyumbati sibyo nzi kugenda nzi ko nsigaye uzi ibigomba gukorwa ariko se senza ko wamaze kumbwira ko aya masinde tugiye kuyatabira ngo tuyateremo imyumbati ikindi usigaje kumbwira cy'ubuhinzi ni gito reka mukamana nawe mbyumve impamvu ngomba kugusobanura akantu ku kandi nuko ndamutse ngiye mukabikora nabi ntabwo byabura kujya ku gahanga rwose kandi urabizi paturo rwose yamera nabi reka noneho nkuruhure rwose imisaya nonaha kandi unabimenye umenye ko mbizi n'ubutaha uzaziga mu mwuka wawe mbize ubu turashoka aya masinga reba murayashoka byo rwose none maze nyine tuyahinge dushinga isuka kugera hasi ibyo ni byo duca uruhavu runini kugira ngo umwubatsi uzabone isi ndende uzashoreramo ubwo ari nako dukuramo ibyatsi byose byazatubera ibyonnyi ku gihingwa cyacu ibyo ndabishima urabishima se urabishimye nta nakubwira ko nyuma yo gutabira tuzasubira inyuma tugasanza ya ntabire tugakuramo icyatsi iyo cyose cyaba cyadushitse turimo gutabira nyine nk'urwiri cyangwa uruteja rutumye neza kugira ngo twizere ko nitumara gutera nta kigunda kizaza vuba mu murima wacu ko turumva ntariyo urabizi cyane rwose ibyo ni byo rwose urabizi cyane ko imyumbati tutajya tuyibagara nk'ibindi bihingwa niyo kufira rwose mutangira akazi aho ngaho uranyemeje urabizi rwose ndabizi nyine rwose njyewe iyo umuntu yambwiye ikintu ndagifata nanjye nkagikora neza mukamana ndakumva reka rero njye kureba bose tuvugane iby'iyo mbuto y'imyumbati tuzatera nubwo ndaba ngarutse mu kanya mbese ntagera ikize kandi aho bahugeze hano haruguru utangendana ndakuzi rwose ntugenda n'ikize kandi mukama mbese nta mwenda umfitiye mukama mwenda uhuye mwenda ko mbese inkuru ya bosi na kankindi wigeze umbwira wayirangiye mwana mukama uzanze ibuze
uraje utya rero ukuri kwibana sida buri muntu ukunda inkuru yawe yewe ubwo wowe ntabwo uyikunda nyibwirira ariko ndetse udakunda inkuru wabonye tubwizanye ukuri wowe kuko icyo utabona ni iki iki se ndeba ariko seza ndaka ngira ngo uyu inshuti yanjye naho burya bwose mba nishuti ako turi inshuti mukama
niba turi inshuti ngaho mbwira ndetse urimo urangenda mutambwira mbese kubera mukama ndakuzi niba nagutumira kwita umwana izina ntawe uzajya umwana tugakora gutangiza abizi umwana nyabakisi umuvuga buriya bari abahinzi babyumvise byarara byambutse imipaka
yambwira senda mbwira rwose umwicisha amatsiko umwana
abizi icyo mubwiye buriya ni uko kankindi yose umwana wa pasitoro ego mwana w'abakuru ukuri kw'imana da uti ngute ugira ikindi kandi ubaze ntumbaze uko byagenze ntumbaze uko nabimenye ntumbaze aho byavuye gusa iryo banga nkubikije yako urumva uramuka nawe urimenye urabyumva ati yari nawe ubwo nyine nzakwiyakana ndikugeze numva nyagiwe izuba riva
wagize ngo ibintu biroroshye ngende ubu ni ukuri nta wumirwa se wari wumirwa
ariko rero nta n'ubwo nanabihakana burya senza burya abagabo tubatunze tubazi wa mugani wa munyarwanda witwa umwana we ngo mbarimo mbazi cyakora ndumiwe ubwo rero tubaye abanzi banyu mukaba abanzi reka reka mawe reka rwose da reka da mukama kumara umugabo washingura se nkuriye karungu mwaraye mugiye kurwana mama we reka rwose ubu ngubu nabaye kiragi none kumbara seze niko ibi ni ibi ni ibi komera manini nakoze iki se kandi mugabo mwiza zibaho we mubashije icyo wamugambanira
ubwo na manini are mu bataha we turongere kukubona ndekura ndekura ntabwo nkwa ndekura ariko wowe ntabwo se mwana koko nkunda ziri iki koko mwana koko ubundi azira iki koko mwana abaye koko mwana mubyeyi muri kabiri wagiye ariko mwana koko mva n'ukuri kose uko kukumva ibiti
ariko mani ukaza gukubita umugore hano mu murima ukabimenye nyine ko bivuze neza ko ari umugore wawe noneho rero ngewe ndakwirukanye mu murima urumva ni njyewe umuyobozi aha ngaha ni njyewe umuyobora urumva uza kumutega rwose atashye wawe nakubwira ikintu ushaka umukubite amatwi uyamene urumva byose byo birakureba uzabibazwa imbere y'amategeko di amategeko amategeko se niyabaha uburenganzira bwo kunzira mu murima uti uti kimani uti kise nyine ushatse nza muza kundimira mu murima muzi nzawuhira ukubifata ngo ni malariya ukubifata ngo ni malariya
manibu jereka mubwize ukuri nuze kudutera urugoma ahangaha urumva uziko akara uziko akara akakira akakira uziko akamanira akamanira ibintu ako akakira umugabo yemwe ariko senza uretse ko aba ari mu muyaga ariko ntabwo azongera ni ukuri kose nyamana we senza wiriwe wiriwe kankindi bisa naho kutigeze ugera aho turi
nahageze ariko nsanga nawe udahari mbonana na mukamana nibyo
uyu munsi byangoye nagiye nitabye ku ishuri ry'umwana nzi ko mbanguka birangira umubyizi wapfuye ariko patoro twavuganye nta kibazo patoro se hari ribi ryawe nawe ahubwo uranyibukije senza ibintu uherutse kumbwira igihe duherutse guhura uvuye mu kabari wari wujuje uravuga wa munsi se zari zinyishe zagatsindwa n'imana kandi burya inzoga z'imbumbano nimbi zirakatsindwa burya none se senza ndakumva bityo bintu wambwiye koko wabikuye harya nakubwiye iki kanki nari ngatangaye inzoga zari zakugize ibyatsi zagutaye muri yombi rwose hari ikintu kibi nakubwiye koko kanki uzi ko wambwiye ngo nabyaranye na patoro koko yewe
yewe mbese nawe kubwiye senza njye mwene kimanuka cya rukaraga ndikuba sekamamba bihoraho da warabimbwiye wowe ubwawe n'umunwa wawe turebana amaso ku yandi
ukuri kw'imana rwose pe yewe icyo niba ukanakubwiye nuko nakubajije nese umuhungu wawe kuko ashumikanye n'umukobwa wa bose aramutse amutenda ubwo urumva bosi ubwo ngubwo mwakiranuka ndabona koko uzi ko mushatse inzoga mwazireka ni ukuri wowe zakuvugisha n'ibitavugwa iri kugura binyemeje umuntu arabivuze hakugura akomeje reka ibyo tubyihorere ngaho nyibyirira bose twavuganye kuri telefoni mubwira iby'uko natsinze ku ishuri ry'umwana arambwira ngo iby'imyumbati mbirekera abandi ahita nk'ubwo gahunda y'ejo yo gutegura ifumbire y'ikirundo ahubwo se ko yibagiwe kubitubwira bya byatsi byose twarundaga yari yavuze ko tuzahita tubiteguramo ifumbire yo kuzakoresha mu gihembwe cy'ihinga gitaha yagiye muri byinshi aribagirwa ubwo rero nyine yabimbwiye ngira isoni zo kumubwira ko ntakibyibuka
ifumbire y'ikirundo koko niyo utazi mperuka bitubwire ariko ubwo uzi ko nari ntarabikora n'umunsi n'umwe byoroshye gute se ahubwo kanki burya se yo bobobobo cya mbere ni ugusasa mu buso bwa metero ebyiri n'ibice bine kuri metero imwe n'igice ugasasa ibyatsi byumye hejuru uduti tutambitse hasi cyangwa amabuye atandukanye ibyatsi byumye n'ubutaka kugira ngo umwuka ubashe kwinjiramo neza biroroshye
noneho nabyumva hanyuma ugasukaho amazi kuri ibyo byatsi ubundi ukanyanyagizaho ifumbire y'imborera cyangwa iyo mu kiraro ndabyumva atari ibintu byoroshye ubwo rero nyuma y'ibyatsi byumye amazi n'ifumbire ukurikizaho ibyatsi bibisi bingana na kimwe cya kabiri cy'ibyumye wakoresheje ubundi ukanyanyagizaho ivu hejuru y'ivu ukarenzaho itaka urabyumva kanyi yenda kumva
yewega yewega yewega mbega ge ubwo si urwo nagushije bite se kandi manini none se uribuka ko nari nakubwiye ko nabwiye mugaga ko atazongera guhinga muri wa murima ahubwo se ntiwanambwiye ko yahise ariko akongera kugira icyo awuhingamo nicecekera wa mugabo we ngahure nanjye nari naketse ko yawuretse hanyuma naho ko ari uko uraza nkana kuko yari awufitiye indi migambi n'imigambi iyihe se kandi urabona ko uriya murima utari hafi y'iwacu uyu bundi uriya muri muri butamuso biragaragara cyane rwose rero shaho byatumye rero kuhagera gake kanjye bawurima sinarabukwe uyu munsi rero nyuzeyo nsanga baratabira ngo batere imyumbati
none ubwo ubwo nyine nasanze abakozi barimbanyije ngeze ngo ndavuga bari bandabye ifu ubwo nyine yaragusuzuguye nk'uko bisanzwe nawe urabyemera ariko ubu noneho njye kubigeza mu buyobozi nabwo bushyiraho akabwo rwose mu buyobozi ubundi se na kare kose ubuyobozi waburiye he si nk'ibyo se hari aho bwagiye mu biruhuko se ariko ubundi ngira icyo nkubaza manini ndakumva kagi ahubwo wowe uri no kwikerereza gute se kandi aha bazava banakubaza impamvu igihe cyarenze ukamurika agakomeza agahinga ariko kagi uzi ko ari byo bitaba byo ngiye guhangana na mugaga noneho ntabyo gukira yampaye nka databuja ngiye guhangana nawe rwose
rero kanyi ngiye mbwira umuntu rwose atanyikiriza mbona numva nabika ndakumva rwose sinzambwiye nibyo nakubwiraga nyine ubwo nyuma y'itaka urongera ugashyiraho ibyatsi byumye ugasukaho amazi ugashyiramo ifumbire nyuma y'ifumbire ugashyiraho ibyatsi bibisi urumva ugasukaho amazi ugashyiraho ifumbire nyuma y'ifumbire ugashyiraho ibyatsi bibisi nyuma ivu nanone ugashyiraho itaka gutyo gutyo kugeraho ikirundo kireshya byibura na metero imwe n'igice yego rata
ariko nimubikora muzibuke gukoresha ibyatsi bike bike kugira ngo bizabure mu buryo bworoshye birumvikana ubwo nimurangiza muzashingemo igiti kiberamye kizajya cyerekana ikigero cy'ubushyuhe buzaba buri muri icyo kirundo gupima ubushyuhe ariko byo ni ibya twese nta kibazo tuzajya tubikora natwe yo urakoze cyane reka ngende ndumva ejo nzahikura yewe naho genda nta hejo yego ubwo nta hejo urakoze kanyi eee raba we inzoga nimbi zirakapu buriya kuko biriya bintu natinyutse kubibwira kanyindi nte bose nubwo anyemera kose niba umugeraho ko njye ukwirakwiza ko yabyaranye na kankindi azahita asesa umubano dufitanye ubundi ahita anyirukana ntaneguza we ntamperekeza ibi bintu ni ukubisaba muri njye ntibyongere kunsohokamo hose mubona bibwiye bo ubwo bizacika nkamwihakana ibyo biramureba akazihake da ntabivuga simenya nzamuhakana da ntabihakana mana yanjye bose se ko mpamagaye imana we ubu ntiyamenye ko ninjye ugenda umutaranga ntabigizwa n'iki
aro paturo e e e ndaje nyir'ijoro nabigenza nti
hayiwe senze ko ubwoba bumutashye bwo kuba yumva ko yaba yamenye ibanga aho mama araza kubyitwaramo ati ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yawe ya fesibuku minagiri